iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi naho mu burundi turi ku mirongo migufi makumyabiri n'itanu mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'umwe ikisoro ni mu majyepfo ya uganda muratwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi nitema harisi ishimwe ubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo reka ariko mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi ibiganiro by'amahoro byagombaga guhuza perezida paul kagame w'u rwanda na perezida felix cisekedi wa kongo muri angola ntibyabaye abanyeshuri bo muri siriya bazamuye amabendera yo mu gihe igihugu cyabonaga ubwigenge ubwo basubiraga ku ishuri nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa bashar al assad aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya duhere amakuru yacu kwavugwa hirya no hino ku isi mu mpera z'iki cyumweru turangije leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inyeshyamba za hait tahil arsham zafashe ubutegetsi muri siriya nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa bashar al assad aba banyeshuri bagaragaye ari benshi mu mihanda y'umurwa mukuru bari bafite amabendera yo mu gihe siriya yabonaga ubwigenge bagenda bayazunguza n'uwo munsi wa mbere kaminuza bigaho iri damas mu murwa mukuru wa siriya yongeye gufungura imiryango yayo nyuma y'uko inyeshyamba z'abisilamu zikuye bashar al assad ku butegetsi kuri uyu wa gatandatu leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko yagiranye ibiganiro n'inyeshyamba za hayat taheli al sham zafashe ubutegetsi muri siriya mu itangazo rihuriweho n'ibihugu bya amerika iby'ubumwe bw'uburayi iby'abarabu hamwe na turukiya bemeje ko bashyigikiye byimazeyo abaturage ba siriya muri iki gihe gikomeye mu mateka yabo cyo kubaka ejo heza habo hafite icyizere umutekano n'amahoro antony blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika ari kumwe n'abandi badiplomate iyakaba muri yorodaniya yabwiye abanyamakuru ko bagiranye ibiganiro n'inyeshyamba zahiritse ubutegetsi n'andi mashyaka ariko ntiyeruye ngo avuge uko ibyo byabayeho amerika yari yarashyize uyu mutwe w'inyeshyamba ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba muri bibiri na cumi n'umunani intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye oni gerl pedersen yasabye abitabiriye ibiganiro byo muri yorodaniya gutanga ubufasha bwa kiremwamuntu no kwemeza ko inzego za leta zidasenyuka ikibazo cy'ubukungu muri nigeria cyahatiye abaturuka mu miryango ikennye bemera kubwirwa amagambo yumvikana nk'ayabakomeretsa ariko bahitamo gukora ibituma abana babo babona amafaranga atuma basubira mu ishuri ababyeyi bamwe batangiye gukusanya imyanda yiganjemo ibikoze muri purasitiki ngo babone ubwishyu bw'amashuri y'abana babo iki kibazo kigaragara cyane mu murwa mukuru lagos cyahatiye ababyeyi bamwe na bamwe kumva ko gukusanya imyanda ya purasitike byaba ari nk'igisubizo cyatuma abana abana babo batandagara ku mihanda aba barimo umubyeyi witwa fatimo adesun aremeza ko gukusanya imyanda byabaye akazi gashobora gutuma umwana we asubira mu ishuri uyu mubyeyi yumvikanishije ko muri iyi myaka itatu ishize ubuzima bwarushijeho kuba nabi ari byo byatumye bumva ko gukora ibishoboka byose ariko abana babo bakiga ari impamvu yumvikana adesom waboneye igisubizo mu gukusanya imyanda ya purasitike yavuze ko nubwo ari ibintu bitamworoheye birimo kubwirwa amagambo y'uruca ntege ndetse ashobora kumukomeretsa azakomeza gukora aka kazi kugeza umwana we arangije kwiga uwitwa isaac success washinze iri shuri bamwe muri aba bana batishoboye bigaho ni nawe kandi wanatangije umushinga wo gukusanya imyanda mu murwa mukuru i lagos success yavuze ko buri mwaka i lagos hakusanywa imyanda ya toni ibihumbi magana inani bityo aba babyeyi bakora aka kazi bakaba batabikora bashakira abana babo ejo heza gusa ahubwo banabikora barengera ibidukikije reka tuve muri nigeria noneho tujye muri zimbabwe ako inzovu enye n'izindi nyamaswa zashotse ahari amazi y'ikiyaga hafi y'umurwa mukuru harare zapfuye aya mazi akoreshwa n'abantu batuye hafi aho bivugwa ko yahumanijwe amakuru y'uko inyamaswa zirimo imvubu imparage ihene inka n'amafi yemejwe n'urwego rushinzwe inyamaswa tina shefalago umuvugizi wa pariki yitwa zim parks yavuze ko no mu minsi ishize inyamaswa nyinshi zapfuye kubera kunywa amazi y'ikiyaga cya chivero yahumanijwe uyu farawo yavuze ko amazi yahumanijwe na bagiteri yitwa cyanobacteria ndetse ikaba ari uburozi ku bantu yavuze kandi ko umwanda ukomeje kwiyongera muri iki kiyaga bitewe n'uko umujyi wa harare ariho uwujugunya kugeza ubu inyamaswa zirimo inzovu zikaba zatangiye kwimurwa hirindwa izindi mfu kubera impamvu z'umutekano abayobozi ntibatanga umubare nyawo w'inzovu z'umweru cyangwa zirabura zishobora kuba ziri mu kaga kuko izi nyamaswa ziri mu zikurura ba mukerarugendo zikunze kwibasirwa n'abahigi inzovu zirabura zo biravugwa ko ziri mu kaga gakomeye kurusha izindi nyamaswa kuko ku isi yose kugeza ubu hasigaye gusa izigera ku bihumbi bitatu n'ijana na mirongo ine ikibabaje ubu ngo ni uko nta bihagije biri gukorwa ngo amazi y'ikiyaga cya chivero yitabweho n'inyamaswa zirindwe kuko zikomeje gushoka aya mazi azihitana amakuru ku buryo burambuye tuyahere hano muri amerika aho televiziyo abc news ya hano muri amerika nyine yemeye kwishyura akayabo ka miliyoni cumi n'eshanu z'amadolari y'amerika iyaha inzu y'isomero ya perezida donald trump wongeye gutorerwa kuyobora amerika abc news itanze aya mafaranga mu rwego rwo gukemura ikibazo cyumvikana nk'ikirego cyo gusebanya ku byatangajwe n'umunyamakuru george stephen polas wavuze ko perezida watowe donald trump yahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu umwanditsi eugene carroll iyi televiziyo igomba kandi kwishyura miliyoni imwe alejandro brito umunyamakuru wa donald trump televiziyo abc news igomba kandi gushyira ku rubuga rwayo rwa interineti ubutumwa bugaragaza ko ibabajwe cyane n'ibyo umunyamakuru stephen polas yavuze mu kiganiro cyitwa this week cyangwa muri iki cyumweru tugenekereje mu kinyarwanda ikiganiro yakoze ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa gatatu amasezerano yo gukemura aya makimbirane hagati ya donald trump na televiziyo abc news yasinywe kuri uyu wa gatanu umunsi umucamanza wo muri leta ya florida ategetse ko trump na stephen polas bakicara kugira ngo batange ubuhamya mu rubanza rwagombaga kuba muri iki cyumweru tugiye gutangira ariko uko ikibazo cyakemuwe ubu ntibikiri ngombwa gutanga ubuhamya umuvugizi wa abc news jenny kedas yatangaje ko bishimiye uko impande zombi zageze ku masezerano yakuyeho ikirego ku bijyanye n'ibikubiye mu nyandiko y'urukiko ku ruhande rwa donald trump ariko ntacyo rwatangaje mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo youtube x instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu mbere y'uko tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mbanze nsabe mugenzi wanjye thomas kamirindi adusubize gato ku wa gatanu w'icyumweru turangije atwibutse uko urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera urwego rwa oni rw'ubucamanza rwicaye irahe mu buhorandi rugasoza impaka z'akataraboneka ku nshingano z'ibihugu mu kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe iki kibazo gikomeje kumvikana nk'igihangayikishije isi thomas uru rubanza mu by'ukuri rumaze imyaka itatu mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe leta y'ikirwa cya vanuatu kiri mu nyanja ya pasifika yatangaje ko ishaka gusaba uru rukiko inama yarwo mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe uyu mugambi nawo ubwawo wari waraturutse ku rubyiruko rwibumbiye mu muryango witwa pacific island student fighting climate change ni nko kuvuga abanyeshuri bo mu birwa bya pasifika biyemeje kurwanya imihindukire y'ibihe kuri bo uru rubanza ni ngombwa cyane kuko ibirwa bishobora kuzimira vuba kubera ingaruka z'imihindukire y'ibihe zatuma birengerwa n'amazi y'inyanja bashatse amaboko mu bindi bihugu babigeraho noneho igitekerezo bagishyikiriza inama rusange y'umuryango w'abibumbye nayo yemeje umwanzuro usaba uru rubanza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ibihugu ijana na mirongo itatu na bibiri byose byawugiye inyuma niwo wabyaye iki kirego nk'uko amategeko abiteganya umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres yakibagereje kuri perezida w'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera w'icyo gihe umutegarugori john donahu ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri make barasaba urukiko gusobanura ingingo ebyiri iya mbere ku neza y'abatuye isi n'abazabakomokaho ni izihe nshingano za leta z'ibihugu bigize onu zanditse mu mategeko mpuzamahanga mu rwego rwo kurengera ibidukikije no gukumira imihindukire y'ibihe ituruka ku byuka bihumanya ikirere ingingo ya kabiri ni izihe nkurikizi zemewe n'amategeko mpuzamahanga kuri leta zangiza cyane ibidukikije bigatera imihindukire y'ibihe bitewe nanone n'ibikorwa byazo cyangwa se bitewe no kwirengagiza inshingano zazo mu yandi magambo bararusaba kwerekana niba hariho amategeko mpuzamahanga ibihugu bigomba kubahiriza mu rwego rwo gukumira imihindukire y'ibihe no kwishyura indishyi kubera ibyuka ibi bihugu byohereza mu kirere bikagihumanya ku bwongereza amasezerano mpuzamahanga yemerejwe i Paris mu bufaransa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niyo nkingi ya byose richard Hermer umujyanama mukuru wa guverinoma y'ubwongereza mu by'amategeko Attorney General mu cyongereza yabibwiye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera muri aya magambo
gutsinda icyago cy'imihindagurikire y'ibihe byashoboka ari uko ibihugu byose bikoreye hamwe inzira yubaka inzira nyayo bityo inzira iruta izindi mu mategeko ni amasezerano ategeka leta zose kurwanya imihindagurikire y'ibihe umutima w'ayo masezerano umutima w'igisubizo cy'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe ni amasezerano y'igitangaza i paris
iyi dosiye niyo nini cyane kandi y'akataraboneka igeze imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwakiriye inyandiko zirenga ijana na mirongo itanu zisobanura kandi zishyigikiye ikirego mu mpaka zo mu ruhame rwumvise ibihugu mirongo cyenda na birindwi birimo n'ubwongereza nyine n'imiryango mpuzamahanga cumi n'umwe ibihugu byareze n'abahanga mu by'imihindukire y'ibihe bemeza ko uru rubanza nubwo ari urwo gutanga inama gusa mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga rushobora kugira uruhare runini mu bikorwa mpuzamahanga bishobora kuzabaho mu rwego rwo kurwanya imihindukire y'ibihe no mu mishyikirano mpuzamahanga izabaho umwe muri aba bahanga ni elena kosorapova ni umujyanama mukuru mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku iterambere rirambye international institute for sustainable development mu cyongereza gifite ibyicaro bine bikuru i winnipeg ottawa na toronto muri canada ni geneve mu busuwisi umutegarugori kosorapova yavuganye n'ijwi ry'amerika ku ikoranabuhanga rya zoom
icyo biteze kuri sentare ni uko itanga insiguro nyayo mu rwego rw'amategeko no gukuraho igipfungu icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'inshingano z'ibihugu zanditse mu mategeko mpuzamakungu ibiganiro biba mu rwego rwa onu byobyungukiramwo cyane
uru rubanza rwo mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urwa gatatu rubayeho ku isi ku birebana n'imihindukire y'ibihe urwa mbere rwarangiye mu kwezi kwa gatanu gushize mu mujyi wa hamburu mu budage mu rukiko mpuzamahanga rushinzwe amategeko agenga inyanja rwanzuye ko ibihugu bifite inshingano zo gukumira ubushyuhe budasiba kwiyongera ku isi no kurengera ibidukikije byo mu mazi y'inyanja umucamanza albert hoffman ni perezida warwo
igihugu cyaramuka kirengagije kuzuza inshingano zacyo cyakurikiranwa mu mategeko mpuzamahanga
urubanza rwa kabiri rwo rwabaye muri uyu mwaka muri brezil mu rukiko mpuzamahanga rw'imigabane y'amerika ruzatanga imyanzuro yarwo mu gihe cya vuba naho abacamanza b'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera urukiko rwa loni rero rwo ntibaratangaza itariki bazatangaho imyanzuro yabo noneho reka tujye mu yavugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika tuyafatiye ku makuru y'u rwanda na kongo ibiganiro by'amahoro byagombaga guhuriza perezida paul kagame w'u rwanda n'uwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku cyumweru muri angola ntibyabaye mario george umukozi ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu i rwanda muri angola yabwiye abanyamakuru ko ku buryo butandukanye n'ibyari byitezwe ibiganiro byagombaga guhuza abaperezida bombi bitabaye george yavuze ko perezida wa angola jao lorenzo yahuye gusa na perezida felix tshisekedi wa congo mu gihe paul kagame perezida w'u rwanda wari witezwe kuba muri ibi biganiro bitamenyekanye neza niba yari muri angola byari ibiganiro bishya bigamije kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aho iki gihugu cyavuze ko kutaba kw'ibi biganiro biteye urujijo mu itangazo ryasohotse ejo ku cyumweru risohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda riravuga ko inama y'abaminisitiri yabereye i rwanda muri angola ku wa gatandatu w'icyumweru turangije ibihugu by'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bitabashije kumvikana ku cyemezo cyo kugirana ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu hari hagamijwe gushaka umuti wa politiki w'amakimbirane arangwa mu burasirazuba bwa kongo itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda rikomeza rivuga ko iyi nama itashoboye kugera ku masezerano yayo cyane cyane mu gihe abayobozi ba kongo barimo na perezida bakomeje gutera ubwoba ko bazakuraho ubutegetsi bw'u rwanda muri iri tangazo kandi haravugwamo ihuriro ry'imitwe y'ingabo iri mu burasirazuba bwa kongo ifatanije n'igisirikare cya fardc abacancuro bo mu bihugu by'uburayi ingabo z'uburundi inyeshyamba za wazelendo n'izindi zo mu mutwe wa fdrr iri tangazo rikomeza rivuga ko hakwiye gufatwa ingamba zikomeye cyane mu guhangana n'umutwe wa fdrr ibirenze uburyo izindi ngamba zifatwa hakemurwa ikibazo raporo yavuye muri iyi nama igaragaza ko hazabaho umwanya w'ibiganiro hagati ya m makumyabiri na gatatu na repubulika ya demokarasi ya kongo byasabwe na perezida wa angola jao lorenzo nk'umuhuza muri iki kibazo n'uwahoze ari perezida wa kenya uhuru kenyatta minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ikomeza ivuga mu itangazo ryayo ko hari ibikorwa igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo gishobora kwikorera ubwacyo kikareka guhora kigira u rwanda urwitwazo ko ntacyo rukora iri tangazo rirangira rivuga ko u rwanda rukomeje kwitegura kuzitabira inama izafata inzira nyayo kandi ifatika mu gukemura burundu ibibazo byabaye urudaca reka noneho tujye mu makuru ya siporo tuyahereye i burundi guhera mu mwaka utaha mu irushanwa ry'umukino w'intoki wa basketball mu burundi abanyamahanga ntibazarenga batanu mu bakinnyi cumi na babiri bemerewe kwitabira umukino mu gihe abanyamahanga bazaba batarenga batatu bari mu kibuga iyo ngingo yafashwe n'inama ya bose y'ishyirahamwe rya basketball mu burundi yashimishije abari muri icyo gisata inkuru tuyibaze mugenzi wacu desire hatungimana ingingo yapfunditswe kuri uno wa gatandatu mu nama ya bose y'ishyirahamwe rya basketball yaje hageze nk'uko bamwe mu bamenyereza aba basketball bafise n'amarerero babibwijwe ijya amerika Crystal Gatabazi arashima iyo ngingo akavuga ko akamo kabo kumviwe yizera ko n'izindi ntambwe zizoterwa kugira abana b'abarundi baronke umwanya uhagije wo gukina no mu gihugu uvyungukiremwo urugamba twagwanye cyane twaguma tugerageza gusigurira abari- abari mu nzego za federasiyo bari babitwemereye ko bazobikorera ko muri eh, inama ya bose eh, kandi tukashima cane kubona babishyize mu ngiro eh, ni intambwe cyane ni intambwe cyane kubona eh, bashoboye kurimita eh, abanyamahanga eh, ni ikintu cyo gushima cyane byerekana yuko basiketi y'uburundi nayo nyine bagiye kuyihagurukira nayo nyine bayifitiye imigambi myiza turiko tuja iyo abandi bari yego naho tutarashika neza turiko tuja iyo abandi bari muga ni intambwe nini cyane ni intambwe yo gukeza Arsene Bucuti yabaye mu nzego z'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU akaba akurikiranye basketball y'u Burundi imyaka myinshi amenyesha ko iyo ngingo igiye kuzofasha bimwe bigaragara urwaruka rw'u Burundi ati mu gihe hari imigwi nk'urunani Tigers Dynamo Remesha na Rezipo byari bigoye ko abana b'abarundi babona umwanya wo gukina abo bana nabo n'akaryo ko kwerekana icyo bashoboye akamaro kabyo ni uko imigwi igiye guha inguvu abakinyi b'abarundi babaha akazi eh, bakinira imigwi yabo eh, mu gihe n'ivyicaro vya bitonya vy'abakiri bato bizoca vyitabwaho kugira beza muri bo bace baduzwa muri ivyo bi- eh, bisata vy'abakinyi bamaze kugira aho bigejeje no kwita base bi professionnel turabona yuko basketball igiye gusubira gukomera kuko uravye bakubajije ati tubwira abakinyi cumi na babiri babonetse cane muri aya mahiganwa wababura nko mu gihugu w'amaho bizotuma rero no mu gihugu ukomera kuko abakinyi bamwe bamwe barundi bagiye kuronka ibibanza vyo gukinamo gatabazi asaba abajejwe ishyirahamwe rya basketball mu burundi kugwiza amahiganwa y'abakiri bato akanashyiramo uburyo kugira urwo rwaruka rukorere mu ngata abariko barakukuruka na rijya abana b'abarundi bagiye guhabwa umwanya barakwiye rero muri federasiyo kuca bafasha abo bantu bafise bose urwaruka mu cyicaro cya kabiri eka n'indi myaka itandukanye kugira habe amahiganwa menshi kuko murabona yuko abakinyi benshi bakomakomeye bariko baragenda hariho benshi badasigaje imyaka ibiri canke itatu rero twizere yuko twoshiramwo inguvu cane federasiyo eka n'igihugu kigashiramwo inguvu mu rwaruka kugira ngo mu mwaka uza ari twe tusubira kuri rwa rugero ari twe turungika abakinyi mu rwanda mu uganda nk'uko vyahora mu myaka iheze ihiganwa ry'umwaka uza rizotangura igerekezo ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa kabiri imigwi yahora yitabira iryo higanwa izova ku munani ibe cumi n'ibiri muri iyo nama kandi ishyirahamwe rya basketball mu burundi hagengerimana claver harirongoye yamenyesheje ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira iryo higanwa rizokinirwe ku bibuga byiza desire atungimana kigali ijwi ry'amerika reka tuve i burundi tuzamuka i kigali mu rwanda ho radiyo ijwi ry'amerika igiye kubagezaho amateka ya bamwe mu bakinnyi bagiye bahura n'ingorane kubera gukunda agatama cyangwa inzoga cyane haba mu rwanda haba no ku rwego mpuzamahanga ibi twabiteguriwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda uri kigali mu rwanda inzoga ni imwe mu nzitizi zibangamira iterambere ry'abakinnyi haba mu kibuga haba no mu mibereho yabo ya buri munsi biragoye ko umukinnyi wasomye ku gacupa mbere y'umukino yatanga umusaruro yifuzwaho n'abatoza gusa mu mateka ya ruhago yo mu rwanda mu myaka za mirongo inani hari umukinnyi witwaga katama kamarondo wakiniraga ikipe ya mukura victory siporo wajyaga mu kibuga amaze kwirenza amacupa atatu y'urwagwa kandi yagera mu mukino akagaragaza imbaraga nk'iz'imashini agakina neza umukino ukarangira abafana bamuririmba amacupa ane y'amazi y'insina yabaga asigaye kugira ngo akajerekani kuzure kamarondo katama yayanywa agatuje nyuma y'umukino yishimira intsinzi nta bintu byinshi agasembuye karimo ibanga agasembuye karimo ibanga tutazi agasembuye karimo ibanga agasembuye karimo ibanga tutazi uyu mugabo kamarondo twamufata nk'irengayobora mu bakinnyi b'umupira w'amaguru washoboye kubangikanya inzoga n'umupira akarinda agera ku musozo w'umuhamagaro we abandi bakinnyi benshi tuzi hano mu rwanda bagiye batamazwa n'umusemburo mu myaka ya vuba umukinnyi rashidi mutebi rutahizamu ukomoka muri uganda ariko wakiniye amakipe anyuranye yo mu rwanda yakunze kuvugaho isindwe rikabije ku buryo hari n'igihe yararaga mu muferege w'umuhanda yayoboye inzira imucyura aka kaga ko guhembuka ukagera ku rugero rwo kwibagirwa amazina byabaye no kuri martin fabrice twizera imana wakiniye kiyovu siporo aprfc as kigali na polisi fc umunyezamu habarurema gahungu wa bugesera fc na yannick bizimana wakiniraga aprfc nabo baherutse guhabwa igihano cy'igifungo cy'iminsi itanu kuko polisi yari yabafashe batwaye imodoka banyoye ibisindisha musa arisova ni umukinnyi w'umurundi wakiniye kiyovu siporo sunrise musanze fc na etensel fc uyu musore ntabwo ahakana uburyohe bw'agatama ariko ngo iyo yanyoye yirinda gukabya agakora ibishoboka byose ntarenze amacupa atanu ngewe reka mbivuge gutyo ko nzemera ntabwo mbihisha hari igihe unywa nk'umuntu w'umupapa nyine ukanywa duke twawe tuyize ukitahira biterwa n'igihe turimo nk'ubu ngewe naho wambwira ngo tugende kunywa cyangwa igihe nk'ubujyanye tujye kunywa nta nubwo narenza eshanu ntabwo ari mu rwanda gusa abakinnyi bishora mu nzoga zikabangamira umusaruro wabo no ku rwego mpuzamahanga hari abakinnyi bakomeye barangiye nabi kubera kunanirwa kunywa mu rugero umunyabrezil sampayo de suza vieira de oliveira uzwi nka socrates yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ku myaka mirongo itanu n'irindwi bimwe mu byashyize iherezo ku buzima bw'uyu munyabigwi wakiniye ikipe y'igihugu harimo no kuba yaranywaga inzoga zirengeje urugero umunya irilande ya ruguru george best nawe yatabarutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu afite imyaka mirongo mirongo itanu n'icyenda abaganga bari baramugiriye inama yo kureka inzoga burundu nyuma y'uko umwijima we wari warangiritse bakamuteramo umwijima w'umukorano george best wabaye nka mutima muke mu rutiba yavuze ko aho kwicwa n'icyaka yakwicwa n'inzoga kandi koko niko byagenze umwongereza paul gasconye we aracyakukuza ariko ku myaka ye mirongo itanu n'irindwi ahanganye n'ingaruka z'umusemburo wamubanye mwinshi kuva agikina umupira w'amaguru kugeza na n'ubu gasconye wugarijwe n'uburwayi bw'isusumira mbere yo kwinjira mu kibuga yari azwiho kunywa ibirahuri icyenda by'icyosi cyo mu bwoko bwa burandi yagera mu mukino imbaraga akazirusha isatura ariko akenshi na kenshi agakora amakosa yaterwaga n'inzoga undi mukinnyi wari warahanye igihango n'inzoga ni tony adams kabuhariwe w'umwongereza wamamaye nka myugariro ukomeye mu ikipe ya arsenal uyu mugabo w'imyaka mirongo itanu n'umunani uko yitwaraga neza mu kibuga ni nako yari afite ibigwi byo guhiga abandi mu kunywa iza yose mu kabari gusa igihe cyarageze tony adams afata icyemezo cyo kureka inzoga burundu yinjira no mu muryango ugamije kurwanya ubusinzi by'akarusho tony adams yanditse n'igitabo atanga ubuhamya bushishikariza abantu kwirinda inzoga gacupa keza gacupa kanye rikuranye n'enyi waye yakuretse ndiyemeje ndashaka kwisubiraho hirya no hino ku isi birasanzwe ko nyuma y'umukino abakinnyi biyakira bagaturitsa za champagne bishimira intsinzi nyuma yo kwegukana ibikombe gusa nk'uko tumaze kubigarukaho twifashishije ingero nke muri nyinshi zabayeho bisaba kwitwararika bikomeye wasoma ku kirahure ugasoma usomoka bitabaye ibyo amaherezo nta yandi ni kwa kundi umukinnyi yishinga uburyohe bw'agasembuye akakavana mu icupa nako kakamuvana mu kibuga jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali desire hatungimana nawe jean claude munyandinda ndabashimiye kuri aya makuru ya siporo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije bashimiye cyane mwese kuba mwafashe umwanya wanyu mukumva ijwi ry'amerika bakoze kandi bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho nagiye ataha nawe ndagushimiye wamfashije kuyegeranya kuri mikoro mwari kumwe nanjye timu harisi ishimwe tubasezeye ko tubifuriza amahoro n'amahirwe mugire umunsi mwiza no gutangira icyumweru cy'amahoro
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika rigususurutse mu ndirimbo mu makuru mu biganiro agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Hey, yeah, na, na, na. We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi ry'Amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'Amerika agasaro